mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi naho mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ikaze muri aya makuru yo muri aka kanya muri kumwe na thomas kamirindi kuwa mbere w'icyumweru gitaha u rwanda ruzatangira ibarura rusange ry'abaturage twarateguye neza ubu ahubwo ibarura twaritangiye turimo turabarura ingo twazitangiye ku itariki ya cumi tuzarangiza ku itariki ya cumi na kane z'uku kwezi yusuf murangwa ni umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu rwanda muri kenya ibitangazamakuru ntibibujijwe gukusanya imibare y'ibyavuye mu matora nk'uko bamwe babihwihwisa etiyopiya yatangaje ko yarangije kuzuza amazi mu rugomero rwayo rwubatse ku ruzi rwa nila amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane mugume hafi muri kenya umukuru w'inama nkuru y'itangazamakuru david omwoyo yatangaje ko ibitangazamakuru byo muri icyo gihugu bikusanya imibare y'ibyavuye mu matora bitasabwe kubihagarika nk'uko bamwe babihwihwisa jevure mutagoma aratugezaho iyi nkuru ibi bibaye nyuma y'aho zimwe mu ndorerezi zikurikirana amatora yo muri kenya zitangarije ko mu buryo butunguranye habayeho kugenda bigura intege mu ibarura ry'amajwi mu masaha ya nyuma y'ibarura avugana n'ibiro ntaramakuru by'abanyamerika associated press david omoyo umuyobozi mukuru w'inama nkuru y'itangazamakuru muri kenya yagize ati ntawigeze abwira uwo ari we wese guhagarika kubara ariko yongeraho ko bashaka guhuza imibare no kureba iyo buri umwe yabaruye yavuze ko agiye kureba abayobozi ba bimwe mu bitangazamakuru bikomeye muri kenya bikurikirana ibarura ry'amajwi bamwe mu banyamakuru n'abakurikiranira hafi by'aya matora bari bagaragaje impungenge nyuma yo kubona umuvuduko w'ibinyamakuru mu kwegeranya imibare itangazwa n'ibiro by'amatora ugabanutse ku buryo budasanzwe mu bihe bya nyuma by'ibarura ry'amajwi kugira ngo umukandida atsinde hakenewe amajwi byibuze arenze mirongo itanu ku ijana kandi akagira byibuze makumyabiri n'atanu ku ijana mu turere turenga icya kabiri cya mirongo ine na turindwi tugize igihugu cya kenya abakurikiranira hafi iby'aya matora baravuga ko ukurikije ukuntu abakandida william ruto na raila odinga baza ku isonga bagenda baryana isataburenge bishoboka cyane ko kenya yakwisanga yongeye gusubiramo amatora kugeza ubu imbuga nkoranyambaga zikomeje gutangaza amakuru anyuranye ku ibarura ry'amajwi ariko umukuru wa komisiyo ishinzwe amatora muri kenya wafula chebukati yatangaje ko komisiyo y'amatora ariyo rukumbi yemerewe n'itegeko gutangaza ijambo rya nyuma kenya ifite iminsi irindwi uhereye ku munsi w'itora kugira ngo komisiyo y'amatora itangaze ku buryo budasubirwaho uwegukanye umwanya w'umukuru w'igihugu tuve muri kenya tujye muri sudani imyuzure yashenye amazu ibihumbi bibiri na magana atanu mu burasirazuba bw'igihugu abantu ibihumbi n'ibihumbi ntibafite aho bakika umusaya ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu fideli niyongabo itororokanizo ry'amakuru rya leta suna ryatangaje mu ijoro ryo ku munsi wa kane ko ayandi mazu amajana atanu na mirongo ine n'atandatu yasambuwe n'imyuzure mu ntara ya river nile kuva igihe c'agatasi gitanguye muri sudani mu kwezi kwa gatanu ibiro bikurikirana ibibazo byo gutabara mu ishyirahamwe mpuzamakungu bitangaza ko abantu bagera ku bihumbi mirongo itatu n'umunani basinzikajwe n'imyuzure muri ico gihugu gushika ubu ibice vyasinzikaye kurusha ibindi birimo intara za Kasara, Darfur yo mu mpanuko, Darfur yo hagati, Kordofani yo mu mpanuko, White Nile na River Nile. Igitigiri cy'abahitanywe n'imyuzure mu gihugu cyose ntikiramenyekana. Ku munsi wa gatatu itororokanizo ry'amakuru ryo muri Sudani ryatangaje ko abantu babiri bishwe igihe imyuzure yasenyura inzu babamwo mu ntara ya White Nile iri hagati mu gihugu. Abandi bantu batandatu barapfuye, abandi batari bake igitigiri cyabo kitemejwe barakomeretse igihe amazu yabo yasenyuka canka twabwa n'imyuzure mu ntara ya Darfur yo hagati kwezi guheze ishyirahamwe onu ryatangaje ko imyuzure yahitanye abandi bantu cumi na babiri mu ntara ya Darfur yo mu manuko mu bisanzwe igihe c'agatasi muri Sudani gishika mu kwezi kw'icenda imyuzure ikomeye yibonekeza hagati y'ukwezi k'umunani n'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abantu bagera ku bihumbi amajana atatu na cumi na bine barageramiwe n'imvura n'imyuzure muri Sudani nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe onu
noneho tujye muri Ethiopia etiyopiya yatangaje ko yarangije kuzuza amazi mu rugomero rwayo rwubatse ku ruzi rwa nila ni inkuru nayo twateguriwe na mugenzi wacu fideli niyongabo leta ya etiyopiya yatangaje ko urwo rugomero rwatwaye amafaranga angana n'imiliyaridi zine z'amadolari rufise akamaro gakomeye cyane mu vyerekeye gufasha mu iterambere ry'igihugu yamara ibihugu vya misiri na sudani bibona urwo rugomero ko rugeramiye inyungu zavyo ku bijanye n'ikoreshwa ry'amazi y'uruzi nili nta kintu kinini utwigoro twamaze igihe kirekire two kugerageza gutorera igice amatata ari hagati ya etiyopiya n'ibihugu vya misiri na sudani ku bijanye n'urugomero Grand Ethiopian Renaissance Dam twashitse ko Ethiopia ibona ko urwo rugomero ruzotuma kiri igihugu kizoshorera umuyaga nkuba hanze kurusha ibindi bihugu byo muri Afrika urwo rugomero ruzoba rufise ubushobozi burenga megawatt ibihumbi bitandatu umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yatangaje iherahezwa ry'intambwe ya gatatu yo kuzuza amazi urwo rugomero yari yatunganije ibirori vyo kugurura ikimashini kizunguruka kigatuma umuyaga nkuba uboneka bita turbine mu rurimi rw'igifaransa ya kabiri y'urwo rugomero ku munsi wa kane amezi atandatu inyuma y'uko turbine ya mbere yuguruwe
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni mudusange no ku rubuga rwa interineti wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com maze mukurikire aya makuru amakuru mu kanya atujyana mu biyaga bigari bya afurika mbere y'uko asohoza uruzinduko rwe yagiriye i kigali ejo kuwa kane minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken yabonanye n'abahagarariye imiryango ya sosiyete sivili mu rwanda joseph rwarasa joseph ryarasa nkuru nziza ayoboye ihuriro ry'iyo miryango yabwiye mugenzi wacu edi rwema ibyo baganiriye na minisitiri blinken ibyo twaganiriye n'umunyamabanga wa leta yifuje kumenya uko sosiyete sivile mu rwanda dukora niba dukora nk'uko bikwiye niba nta bibazo duhura nabyo nk'uko ubizi mu bihugu byinshi cyane cyane ibihugu bya afurika biri mu iterambere sosiyete sivile zihura n'ingorane ikindi yifuza kumenya umusanzu wa sosiyete sivile mu iterambere no kumenya uko tubona ibibera muri aka karere n'ukuntu abantu barushaho kubaka umutekano muri aka karere mu kiganiro n'abanyamakuru minisitiri blinken yagaragaye nk'usa nk'aho afite impungenge z'uko mu rwanda hakigaragara ikibazo kijyanye n'uburenganzira bwa muntu ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ibintu nk'ibyo izo mpungenge mwebwe muri sosiyete sivile mwaba muzisangiye nawe ese yigeze abibabazaho twagerageje kumusobanura cyane cyane twamweretse aho igihugu cyavuye n'aho n'inzira cyanyuzemo n'aho kigeze uno munsi tumubwira ko kugira ngo tugere ku rwego tugezemo hano ni urugendo ariko usanga baba bafite ishusho y'u rwanda ya kera ariko twagerageje kumwereka aho tugeze n'uko dukora turamugerageza kumusobanurira ko uburenganzira bwa muntu nk'uko abivuga siko bimeze mu gihugu nubwo hakiri byinshi bikenewe gukora buri burenganzira bwa muntu bwubahirizwe ijana ku ijana ntabwo bisanzwe ariko bisaba ko abaturage ubwabo baba bazi uburenganzira bwabo kubera ko uburenganzira bwabo aho bugarukira niho ubw'abandi buhera twamubwiye ko hari byinshi bimaze gukorwa hari n'ibindi bikeneye gukorwa bwana nkuru nziza mu bihugu bitandukanye imiryango ya sosiyete sivili ifatwa nk'ikiraro hagati y'abaturage na leta bakaba ijisho ry'abaturage kugira ngo bimwe mu bibazo bahura nabyo bibe byakemuka cyangwa se sosiyete sivili igaharanira ko bikemuka mwebwe nk'uruhare mugira kugira ngo ibibazo abanyarwanda bahura nabyo ndetse n'ibyo uwo munyamabanga wa leta wa leta zunze ubumwe za amerika avuga ko bigihari bikemuke murakora iki icyo navuga ni uko mu by'ukuri nk'u rwanda inzego zirahari zo gutangira n'ibitekerezo ariko ibi byose ni urugendo kubera ko ntabwo bwacya usanga ibintu byose byabaye byiza kandi ntitukibagirwe ko abo bayobozi tuba tubisaba nabo ni abanyarwanda nkatwe ariko leta yo yashyizeho iyo miyoboro ahubwo ugasanga twebwe twagiye muri resipasi twajyanye n'iki ese sosiyete sivire twajyanye niba bwa bushakashatsi bwimitse bugaragaza bwa bibazo icya kabiri ese wa muyobozi uri muri iyo esipase arabyakira so ni urugendo kandi ndibwira ko uko sosiyete sivire ubu ngubu mu rwanda imeze ihagaze neza iratanga ibitekerezo na leta nayo ubu ngubu izi ko kugira ngo igihugu kizajye ku iterambere rirambye ni uko sosiyete sivire igomba gufatanya nayo ibyo ngibyo byo birimo mu cyerekezo cy'imyaka irindwi leta yihaye aho usanga ko sosiyete sivire bayifata nk'umufatanyabikorwa ukomeye ahubwo biradusaba ko tugerageza natwe gushyiramo imbaraga kugira ngo nibura ubwo buvugizi dukora tube dufite bya bibazo by'umuturage tuvugira bwana joseph nkurunziza umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango itari iya leta mu rwanda nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya uhaye ijwi rya amerika murakoze edi
radiyo ijwi rya amerika tukiri mu rwanda ku wa mbere w'icyumweru gitaha hazatangira ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire rya gatanu irya mbere ryabaye mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'umunani mugenzi wacu tim ishimwe yavuganye na yusufu murangwa umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ibarurishamibare mu rwanda yusufu murangwa yatangiye amubwira aho imyiteguro igeze twarateguye neza ubu ahubwo ibarura twaritangiye turimo turabarura ingo twazitangiye ku itariki ya cumi tuzarangiza ku itariki ya cumi na kane z'uku kwezi nyuma yaho turuhuke umunsi umwe hanyuma tutangire ibarura ku itariki ya cumi na gatandatu turangize ku itariki ya mirongo itatu ubundi ibarura nk'iri ngiri rigamije iki rigamije kumenya umubare w'abatuye mu rwanda ariko n'abanyarwanda batuye hanze nabo tuzababarura uko bishoboka kugira ngo rikoreshwe mu igenamigambi ubwo ni ukuvuga ko abanyarwanda baba hanze iyo babaruwe bari hanze bakongerwa kuba mu gihugu biba bishatse kuvuga iki ubundi ibihugu biteganyiriza abanyarwanda cyangwa bene igihugu baba mu bihugu byabo ariko n'abahanze nabo barabateganyiriza hari akazi kenshi za ambasade zikorana n'abanyarwanda baba hanze birumvikana kugira ngo babateganyirize izi serivisi neza kubamenya byaba ari byiza ariko nabo abenshi rimwe na rimwe bajya basura n'igihugu nabyo birafasha ubwo niba numva neza nk'ibihugu wenda harimo abanyarwanda baba hanze ariko u rwanda rudafitemo ambasade icyo gihe bigenda gute
icyo ntabwo ari ikibazo kubera ko cyane cyane ku banyarwanda b'abamahanga tuzakoresha ikoranabuhanga applications ntabwo ari ngombwa ko bagera kuri ambasade cyangwa ambasade bageraho neza fomu bashobora kuzuza kuri interineti zoroshe ku buryo nta kibazo byabatera bivuze ko bashobora no kubikorera mu ngo aho batuye mu ngo zabo nta kibazo none izo application rero bazazibona gute dufite kontakiti tunyuramo na za community zindi z'abanyarwanda baba hanze basanzwe bakorana nabo nibo bazabona izo kontakiti u rwanda ruba rutuwe n'abantu b'abanyamahanga bahatuye bafite aderese niko nabyita abo nabo barabarurwa nabo bose barabarurwa kubera ko leta nabo igomba kubamenya kugira ngo nabo ibagenere za serivisi mwibarura nk'iri ngiri yo mukora hari imbogamizi zikunze kuba wenda zaboneka imbogamizi zishobora kuboneka mwibarura nk'iri ngiri zihe iyo byateguwe neza nta mbogamizi ziba zihari kugeza ubu ngubu nta mbogamizi turimo kubona biragenda neza ibarura riba mu gihe kingana gute ugereranije tubikora rimwe mu myaka icumi kubikora rimwe mu myaka icumi nibyo bikenewe ariko bitabujije ko hagati aho dukora ayandi mabarura menshi yunganira iri barura ntabwo hajya habaho kwibeshya ngo usange wenda hari ahantu imibare yagiye ibusana ibyo ntabwo tubyita kwibesha hagati y'iyo myaka cumi tugenda duteganya icyo twita projections rero iyo tuvuze ko ari miliyoni nka cumi n'ebyiri tugasanga ari miliyoni nka cumi n'ebyiri n'ibihumbi mirongo itanu ntabwo ari ukwibesha ni update ni uko updatinga gusa tugakomeza murangwa yusufu umuyobozi w'ibiro by'ibarurishamibare mu rwanda ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi rya amerika namwe murakoze cyane
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tunyarukire mu burundi abarwayi barinubira imikorere y'ibitaro byitiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore usibye kutitabwaho neza bavuga ko hagaragara n'isuku nke ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika thierry yves ndayishimiye uri i kigali mu rwanda abarwariye muri ibyo bitaro bya Prince Louis Gasore bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika batangura bashima uko bakigwa bagishika muri ibyo bitaro nkishika ngaha mu bitaro kubera na ndemvye ivyo mu ntango ntavyo nakurikiranye neza gusa maze gutora agahengwe bimwe bimwe narashoboye kuvyibonera ego umuntu wese ashima ku byo aba yarabonye bamukoreye jewe ku ruhande rw'iwanje ndashima kunyakira bagize byabaye byiza n'ukuri barakwakira neza muri iri jana bakakwakira neza nyine bakakwitaho naho bimeze gutyo kandi basigura ko umwitwarariko wa bamwe mu baganga bahakorera atari mwinshi cyane kuko hari abo bakenera ababafasha bakababura uku niko babisigurira ijwi ry'amerika aho bijya kugoranira ni ngaha tumaze gushyika mu bitanda niho ushobora kurondera umuganga ari ari serumu izibye ugasanga umuganga ntiyihuse kuza isaha imwe amasaha abiri araheze iyo udafise uburyo bw'iwawe ku mufuko urashobora kumarana na dejo utari nk'umuntu agusinyira kugira ngo uronke iyo miti ibitaro byitiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore ni bimwe mu bitaro bikomakomeye bya leta biri mu gisagara hagati ca bujumbura byakira abagwaye benshi bava mu mihingo yose y'igihugu abagwariye muri ibyo bitaro ntibatinya kuvuga ko isuku ryaho ryatosekaye cane ibyo bavuga ko bishobora gushira ubuzima bwabo mu kaga indwara zikongerekana kuri mikoro y'ijwi ry'amerika umwe muri abo ukunikwa bivuga hari isuku rike hano abakozi ntibagikoropa neza ngo abagwayi baba ahantu hasa neza hamota neza narabwiye umukuru wa rino vuriro nta na kimwe cyahindutse kuko twari turi muri shiririji kandi muri shiririji ni ahantu h'ibikomere hategereza kuba hari bien propre haba mu matwarete haba mu mashambure ariko twaraba ahantu ugasanga haranuka ibindi bibazo bagaragarije abakunzi b'ijwi ry'amerika birimo ico kutaronswa imiti ku bari mu bitaro bagasaba ko bohabwa imiti bakishura mu nyuma nk'uko izindi serivisi zo kwa muganga zikorwa na cane cane kuba baratanze amafaranga y'ingwati imbere y'uko binjizwa mu bitaro aha kandi banavuga ko indwara ya malariya ishobora gusinzikaza abagwariye muri ivyo bitaro kuko batagihabwa imisegetera irimwo umuti wirukana imibu bagasaba ko indongozi z'ivyo bitaro zogira ico zikoze hari uje kwivuza hano baraguha umusegetera w'intunzenya w'ibitaro kuko si bose bashoboye kuza bafise umusegetera rero no ngaha kandi udafise ciza ni umusegetera nta musegetera baguha urashobora kuza kwivuza ukivuza infection ukatahana malariya ijwi ry'amerika ryavuganye kuri telefone n'urwego abagwayi bavugiramo mu burundi semabo nabwo rwemeza ko inyifato y'abasanzwe bakira abagwayi kwa muganga atari nziza sirive habana bakize ajejwe kumenyesha amakuru muri semabo cadre d'expression de malade au burundi kuri mikoro y'ijwi ry'amerika ubwo twashywe kwa muganga ukabona ko agatsiko k'umurwayi yego ntitwavuga ko atubahirije ijana ku ijana ariko harimo utunenge tukibona aho twavuga nko kwakirwa nabi yo gushaka kuraraguriza umurwayi no kutamwereka aho yujya kwivuza rero umucamanza tuvuga ko hariho ishaka ryo kugatsiko k'umurwayi mu burundi kubahirizwa ariko turacabona abantu bamwe bamwe bakora ku bitaro bagifise ingendo igayitse aho usanga batubahiriza agateka k'umurwayi sirive habana bakize abandanya asaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu gufata mu minwe ibyo bibazo byose birangwa mu mavuriro ijwi ry'amerika ryagerageje kurondera abarongoye ibitaro prince louis gasore ribabaza kuri ibyo bibazo bishikirizwa n'abagwariye muri ibyo bitaro muganga bonite habyarimana arongoye ibyo bitaro twagerageje kumurondera kuri telefone adusubiza ko ari mu nama tumwandikiye ubutumwa bugufi naho yishuye ku kibazo kijanye n'ibura ry'imiti ku baba mu bitaro yagize ati mu bugenzuzi nakoze muri iyi minsi nta bura ry'imiti ikenewe ku bagwariye mu bitaro rihari kuko mu bubiko bwayo irahari naho ku bindi bibazo bijanye n'abaganga badakurikirana abagwayi neza n'ikijanye n'imisigetera abagwayi bavuga ko batakisanga kwa muganga bikabasaba ko bayizanira ibyo bibazo naco yabivuze ko mu butumwa bugufi yadusubije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri harashizweho haranemezwa amategeko mashasha yerekeye uburenganzira bw'abagwayi n'abaganga mu gihugu hose ariko gushika ubu narashigwa mu ngiro nk'uko urwego ruvugiramwo abagwayi semabu rwabitangarije ijwi ry'amerika ayo mategeko akaba yari yaremejwe n'inzego zitandukanye muri leta leta y'u Burundi zirimo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu amashirahamwe atandukanye aharanira agateka kazina muntu n'abayobozi b'ibitaro bitandukanye bibarizwa mu gihugu Semabu ikavuga ko kuba adashirwa mu ngiro bishobora gushira ubuzima bw'abagwaye mu kaga na cane cane ko amategeko menshi mu yari yaratowe akanemezwa yarayo kurengera abitura ibitaro kugira ngo batunganirizwe neza Thierry Vendayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangicazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mwana shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye niye kwetu ni bugo ndiyo bugo iki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa yewe shofe twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na la benevolencia royale
radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu makuru y'imikino ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri afurika caf ryatangaje ko rigiye gutangiza irushanwa rishya ry'umupira w'amaguru rero rizitwa super league caf ivuga ko bigamije kuzamura umupira w'amaguru muri afurika izashoramo amadolari miliyoni ijana ariko nanone iri rushanwa ntirivugwaho rumwe mugenzi wacu fideli niyongabo yaganiriye na steve derik ndizeye umunyamakuru w'imikino muri suwede amubaza uko abona iri rushanwa super league iryo higanwa rya super league ni higanwa muzi yuko mu mwaka wahera ryari ryateye induru zitari nke ku mugabane wa buraya aho rero imigwi itari mike isanzwe izwi cyane ku isi yari yashatse kwihuriza hamwe kugira itegura iryo higanwa rya super league iryo higanwa rero ryo ku mugabane wa afurika haraciye amezi atari make ariko riravuga cyane cyane ni higanwa biboneka yuko rishigikiwe cyane na perezida gian infantino w'ishami ry'umupira w'amaguru ku isi fifa ibyo rero bikaba biboneka yuko CAF na Patrice Motsepe ayirongoye basa n'abariko bayoboka cyangwa bashyira mu migambi ibyo uwo mushinga Gianni Infantino arongoye FIFA ariko arabasaba ibyo rero nibaza yuko urabye itunganyo y'iryo higanwa urabona yuko ari higanwa ryiza ku mugabane wa Afurika ariko rero ikibazo gica kiza ni ukumenya icyo bazoraba ku migwi izogitaba ku nshuro ya mbere kiretse yuko hanaboneka akarusho gake ku mugabane wa afurika kuko hariho imigwi iduga hariho n'imigwi imanuka icyo cyiyumviro kiratanguye gukurura impari ku bagishyigikiye n'abatagishyigikiye naho musepa avuga ko intumbero ari ugukomeza guha ingufu n'akanovera ihiganwa ry'umupira w'amaguru muri afurika n'imigwi y'umupira w'amaguru muri afurika aravuga ko rizocinyiza zingamika imigwi yari isanzwe ari mito mito muri afurika niko mubibona ego ibyo ni byo kuko uraba ihiganwa rya mbere riza kwitabwa n'imigwi mirongo ibiri n'ine umuntu agace yibaza ati mbe amahiganwa yoyo agiye kuba mu bihugu imbere y'uko iryo higanwa ritangura izo biri kwikinira iki izoja he mu gihe izo bishoboye kuba iya mbere ibyo rero nibyo abatari bake batabona neza ahubwo bamwe bakavuga bati hari hakwiye nyabona kuba ihiganwa ku mugabane wa afurika uno mwaka nyene hanyuma imigwi yitwaye neza akaba ariyo itangura iryo higanwa ariko guca ufata ngo iyi migwi irakomeye gusumba iyi inye ata kindi kirinze kurabwa niyo makenga abatari bake biboneka yuko bafise ibyo rero nibaza yuko abahinga ba kapu cyangwa ba fifa barashobora kuzobyiyumvira ukundi ariko rero biraboneka yuko iryo higanwa uko rizogenda bimaze gutegurwa imigwi izogitangubwa guca ikuno munsi nayo itaratangazwa ikese irazwi ariko rero umuntu agaca yibaza kazoza nk'iyindi migwi isanzwe iva mu bihugu byitwa yuko bitari bwatera imbere cyane mu bijyanye n'umupira w'amaguru muri make harimo amafaranga menshi agashimwe kazotangwa miliyoni ijana bakavuga ko umugwi uzoba utsinze uzohabwa miliyoni cumi n'umwe n'ibihumbi amajana atanu by'amadolari mu sezon ya mbere iryo higanwa rizoba ritanguye nibaza ko kubera harimo amafaranga menshi ko imigwi izo ryijukira canke ivyo binebaguro bizobandanya muri make ikimenyetso rero cy'amafaranga nibyo naho amafaranga atari byose biraboneka yuko amafaranga afise ijambo ridasanzwe mu bijyanye n'inkino na cyane cyane mu bijyanye n'umupira w'amaguru ibyo gushyira amafaranga atari make rero muri iryo higanwa ry'amakurebe cyangwa iry'imigwi nibaza yuko ari ikintu cyiza cyane kumbure vuba turashobora kuba tugiye kubona abakinnyi batari bake b'ibihangange baba ku migabane yindi na cyane cyane mu za buraya n'ahandi baza gukinira imigabane yo ku mugabane wa afurika kuko imigwi itari mike yareka kuzana abo bakinnyi kubera ikibazo cy'uburyo ariko rero urabye ayo mafaranga kafu igiye gushyira mu migwi no muri iryo higanwa biraboneka yuko hari icyo ayo mafaranga ashobora gufasha na cyane cyane mu iterambere ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa afurika naho biboneka yuko amafaranga ashobora kuzoja aho ayandi asanzwe ariko ko n'amafaranga biboneka yuko azofasha imigwi yari isanzwe yifite baravuga ko iryo higanwa rizotangura mu kwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu naho ku byerekeye gusubira kwitoza kwa infantino umuyobozi w'ishyirahamwe kafu patrice mosepe yatangaje ko ariko arondera ko ibihugu byose uko ari mirongo itanu na bine amashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri ibyo bihugu azomushigikira gusubira kwitoza ni icyumviro cyiza hari akamaro yagiriye kaboneka akarere ka afurika mu bijyanye n'umupira w'amaguru akoze cyane kuri icyo kibazo kuko nibaza yuko atari bishasha kuko n'uwo yasubiriye joseph blatter yari yegereza cyane ibihugu bya afurika kuko yarazi yuko umaze kuronka amajwi y'ibihugu byo muri afurika wabuze neza yuko ufite amahirwe menshi yo gushobora gutahukana insinzi mu matora ya fifa n'ubu rero si bishasha nibaza yuko muri ino myaka ine igiye kurangira gianni infantino atanguye kurongora uh, fifa biraboneka yuko yagwije ingendo zitari nke eh, ku mugabane wa afurika mu bihugu bitandukanye na cyane cyane akagerageza kwama ari mu bikorwa uh, bitari bike by'ishami ry'umupira w'amaguru muri afurika kafu yagize uruhara rudasanzwe kugira patrice motsepe yitwa kandi agire ko yemejwe n'inama ya bose ngo arongore kafu murakoze turabashimiye murakoze cyane namwe
ijwi ry'amerika ku bufatanye na furashi tivi yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri furashi tivi mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
ijwi ry'amerika ako kazi ki murakazi kaba kavuga ko tugeze ku musozo w'amakuru tuba twabateguriye mu magambo makeya ayo twabagejejeho uyu munsi ni uko ku wa mbere w'icyumweru gitaha u rwanda ruzatangira ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire rya gatanu bene iri barura rusange riba buri myaka icumi mbere y'uko asoza uruzinduko yagiriye i kigali ejo kuwa kane minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken yagiranye ibiganiro n'imiryango ya sosiyete sivire mu rwanda baganiriye ku ngorane zayo n'uruhare rwayo ku bibazo by'umutekano mu karere mu makuru y'imikino ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri afurika kafu rizatangiza irindi rushanwa rishyashya ryitwa super league rizaba rigizwe n'amakipe makumyabiri n'ane rizatangira mu mwaka utaha kafu ivuga ko rigamije kuzamura umupira w'amaguru muri afurika izashoramo amadolari miliyoni ijana maze kuri ayo makipe makumyabiri n'ane izaba iya mbere izahembwa miliyoni cumi n'imwe amadolari rero muri kenya umukuru w'inama nkuru y'itangazamakuru yitwa david omwoyo yatangaje ko ibitangazamakuru byo muri icyo gihugu bikusanya imibare itangazwa ku byavuye mu matora bitasabwe kubihagarika nk'uko bamwe babihwihwisa ibyo ngibyo ababihwihwisa bahereye ko usanga ibinyamakuru bitangiye gusa n'ibidohoka mbese bitakitangaza cyane ibyavuye mu matora naho muri sudani imyuzure yashenye amazu ibihumbi bibiri na magana atanu mu burasirazuba bw'igihugu maze rero ndabashimiye cyane ikiganiro ibi biganiro byari bihagarariwe na edi rwema washyize amajwi hamwe ni nadia taha ndabashimiye rwose mwari muri kumwe na thomas kamirindi kuri mikoro kandi mbifurije kuzagira wikendi nziza imana ibahe amahirwe n'amahoro murakarama